turashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu burundi inzego nyobozi nshasha z'umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi ntizivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye zegwa n'ibibazo vyugarije uwo mugambwe
reka ntagendwa n'ubuswakanyi nk'ubundi bwa mbere na mbere icyo mwomenya ni uko ibiro bikuru by'umugambwe bitwarwa n'umukuru w'umugambwe niwe ashobora kubituma ko
uyu ni umushinga amateka agaton gwasa aheruka kuvanwa mu kibanza c'umukuru w'umugambwe senel gwasa aracemeza ko ari we atwara senel aha yavuga ku vyerekeye uburongozi bushasha bw'uwo mugambwe uko vyifashe rero umushinga amateka imagenzi wa kimbuna yagenwe nk'uko bona kugenwa kuko n'amategeko y'umugambwe
uyu nawe ni terence manirambona ni umuvugizi w'umugambwe senel muri make muyo tubafitiye hirya nino ku isi igisirikare ca ukraine casambuye drone cumi n'indwi muri mirongo ibiri na zibiri uburusiya bwaraye bukoresheje mu gukora ibitero muri ico gihugu naho muri mali ingwano yasubiye kwaduka ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya muri hafi y'amaradiyo yanyu igisirikare ca ukraine catangaje ko casambuye drone cumi n'indwi uburusiya bwaraye bukoresheje mu kugaba ibitero mu bice bitandukanye vy'ico gihugu ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu fidel niyongabo igisirikare cya ukraine cavuze ko uburusiya bwakoresheje utudege twa drone mirongo ibiri na tubiri mu bitero bitari bike mu ntara zine zitandukanye seril isak buramatari w'intara ya denipro petrovsk yatangaje ko ibisigarira vya kamwe mu tudege dutatu twasambuwe kari mu kirere hejuru y'iyo ntara kononye inyubakwa n'imodoka risak yavuze ko uburusiya bwarashe na vya muzinga muri iyo ntara yamara ko atabapfuye canke abakomeretse batangajwe umushikiranganji rero w'ukwivuna abansi w'uburusiya yavuze ko uburyo bwo kwivuna umwansi bwasambuye kuri uyu wa kane drone zitari nke za ukraine zari mu kirere hejuru y'intara ya bryansk iri mu burengero bw'uburusiya bwavuze kandi ko bwatesheje kuri uyu wa kane igitero ku bwato bwabwo bwariko bugenzura ibahari yirabura bwatangaje ko inteko zabwo zasambuye ubwato butagira abadereva butanu ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye drone cumi n'imwe za ukraine zari mu kirere hejuru y'intara ya crimea uburusiya bwigaruriye vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko ukraine ikoze igitero ca misile mu kibanza ubwato bukorerwamwo canke busanurirwamwo mu ntara ya crimea abantu mirongo ibiri na bane barakomeretse ubwato bubiri bwariko burasanurwa burononekara
fidela niyo ngabo urakenuye tuve ngaho muri ukraine tuja mu butaliyano neza na neza mu izinga rya lampedusa ryarengewe n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi bahageze kandi mu gihe gito cyane thomas kamirindi lampedusa ni akarwa gatoya gafite abaturage ibihumbi bitandatu ariko mu masaha mirongo ine n'umunani yonyine gusa ashize kamaze kwakira abantu bagera ku bihumbi birindwi bahunga ibihugu byo mu majyaruguru ya afurika bambuka inyanja ya mediterane mu twato duto meya wa lampedusa filipo manino yatangaje ko byabarenze asobanura ko basanzwe bafite ikigo kimwe rukumbi gifite ubushobozi bwo kwakira abimukira batarenze magana ane naho croix rouge yo itangaza ko iki kigo kimaze iminsi gicumbikiye n'abandi bimukira ibihumbi bine na magana abiri kuri uyu wa kane kandi abatabazi bafashije abandi bantu ijana na mirongo inani bari bafite ibibazo mu nyanja ya mediterane babajyana mu cyambu cya salerno mu majyepfo y'ubutaliyani
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru agezweho hirya nino ku isi nari nabicaye ku masonga gato nk'itangura ingwano yasubiye kwaduka muri mali abasirikare bayoboye igihugu ca mali bahagaritse ibirori vyo guhimbaza ukwikukira kw'igihugu vyari bitegekanijwe mu ndwi iza ni mu gihe ingwano yasubiye kuvugwa mu buraruko bw'ico gihugu fide niyongabo aragarutse inyuma y'iyo ngingo yo guhagarika ivyo birori yafashwe n'umutegetsi w'umusirikare Asimi Goita inama y'abashikiranganji yatangaje ko guhimbaza ukwikukira kw'igihugu bizoba mu buryo busanzwe hakurikijwe umutima wo gukunda igihugu goita yavuze ko leta yafashe ingingo yo guha amafaranga yaragenewe ibirori byo guhimbaza kwikukira kw'igihugu abasinzikajwe n'ibitero biherutse kuba mu gihugu hamwe n'imiryango yabo umunsi wa kabiri abagwanya ubutegetsi bagizwa ahanini n'abo mu bwoko bw'abatuareg bashaka kwiyongora ku gihugu barakoze ibitero ku birindiro by'igisirikare mu gisagara ca Burem kiri hagati y'ibisagara vya Gao na Tombuktu igisirikare cya leta cyatangaje ko catujije ivyo bitero izo mpande zompi zatanze amakuru atandukanye ku vyabaye yamara zavuze ko zatakaje abantu batari bake ibitero vyasubiye kwiyadukiza vy'abatuarega bashaka kwiyongora kuri mali vyahuriranye n'ibitero bitari bike vyakozwe ku wundi mugwi ukorana n'umugwi al qaida ibitero biherutse uyo mugwi watangaje ko ari uwo wabikoze vyahitanye abasirikare batari bake muri ivyo bitero harimwo ivyabereye mu gisagara ca Bamba ku itariki indwi y'uku kwezi kw'icenda no mu gisagara ca Gao ku itariki umunani y'uku kwezi kw'icenda hisunzwe amakuru atangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP inama y'abashikiranganji muri Mali yaraganiye ivyerekeye gushobora gutuma ko inteko zama zitegekanijwe kugira zitabe igihe cose zikenewe
barakoze bagenzi bacu fidela niyo ngabo na thomas kamirindi ku makuru y'ijya n'ino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ariyo yahoze ari twitter ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini bya afurika tuyahera mu gisata c'impunzi tugifatiye mu vy'amagara y'abantu leta ya tanzania itegekanya kuzocandaga abana bagera ku bihumbi mirongo ibiri na bine n'amajana atanu na mirongo itatu na batatu bo mu nkambi ya nduta na nyarugusu abo bazoba bafise imyaka umunani bakazocandagwa umugera w'ubukangwe abandi nabo barenga ibihumbi mirongo umunani na bine n'amajana ane bo mu ntara yose ya kigoma nabo nyene bazohabwa urucanco rw'iyo ngwara james jovin abafite bafitiye iyi nkuru ikurikira uwo mugambi ugiye nyuma y'aho uwo mugera wadutse mu ntara ya rukwa mu gihugu cya tanzania nyene ikaba ivurwa no mu bindi bihugu bibanyi izo ncanco zizotangura gutangwa mu ndwiza ku kwezi kwa cenda turimwo ivyo vyemezwa na muganga mariri marugu ajejwe igikorwa c'incanco muri komine kibondo mu nama yo gutegura uwo mugambi yabereye mu biro vy'umurongozi mukuru wa komine kibondo kuri uyu wa kane bwana marugu yavuze ko intumbero nyamukuru ari gukingira abana bose bari munsi y'imyaka umunani batuye mu nkambi z'impunzi ndutana nyarugusu n'ahandi hose mu ntara ya kigoma mu gihe uwo mugera woba utarahashika kwa wilaya ya kibondo na kambili kwa ujumla tunatarajia kuwafikia watoto laki moja na elfu nane mia tisa thelathini na tatu muri komine kibondo no mu nkambi ya nduta dutegekanya gucandaga abana ibihumbi ijana n'umunani majana icenda mirongo itatu na batatu mu nkambi ya nduta gusa dutegekanya kuzocandaga abana ibihumbi mirongo ibiri n'ine majana atanu mirongo itatu na batatu ni mu ntumbero yo gukingira umugera w'ubukangwe umaze kwibonekeza mu gihugu cya tanzania no mu bihugu bibanyi izo ncanco zama zatanzwe iminsi yose gusa dukeneye kubona yuko abana bose baronka izo ncanco mu gihe hari abataja kwivurira kulingana kwamba tulifanya mazoezi hapa nyuma pia ya uchanjaji iminsi yose abana bama baronkejwe incanco z'indwara zitandukanye mu mavuriro gusa ikibazo ni uko abana benshi bashobora kutaronswa incanco zikenewe cane cane mu babyeyi bibarukira muhira n'abatitayeho gutwara abana ku mavuriro aricyo gituma leta ibishizemwo inguvu kugira abana bose bacandarwe mu ntumbero yo kurwanya uwo mugera mu gihugu cya tanzania naho biruko mwidogo ni mwinshi mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta mu gihe leta ya tanzania yagabanije ku rugero runini imfashanyo za nkenerwa itanga ku mpunzi harimwo ibijyanye n'ubuvuzi bemeza ko igituma abana benshi bo mu nkambi bataronswa incanco zikenewe mu mibiri bivana n'uko benshi mu batwara abana babo ku ivuriro basubira muhira batavuwe bivanye n'ibitigiri bike by'abaganga mu gihe abakenewe kuvurwa ari benshi bigatuma ababyeyi benshi baheba kwirirwa ku ivuriro mugani jewe yemwe ndatonze ico gihe ndatonze kwe ndaratonze iminsi itatu ntwaye umucyuko ngaho hakurikirwa n'uyo zaze birambabaza rwose kwera niho ndaciye ndiyifumburira ko nyene sinsubira ko nuko ndaza kuvurirwayo urabona ko utonda kwa zirya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bakapima ugateteka ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bokuvura ukabura seko ndaragiye n'igihe kimwe kweri ndagenda nyene ndicara kandi azinushe mu gatondo aransimba yongera kandi aragira araza arakirama akanyene arapima arantwarira nyene ku muryango iyo mwana aratanye ntavuwe kweri ndaciye ntaha ntavuwe iyo miti ntasi- ntasibe no gusubirayo kare kandi kandi arayigumije yo mbere muganga mariri marugu avuga ko iyo ndwara yanduzwa biciye mu mazi yo kunywa cibure ibiribwa byagiyemwo umwanda w'uwuyigwaye indwara y'ubukangwe itera ubumuga cibure urupfu ari naco gituma leta ya tanzaniya ibishizemwo inguvu mu gukingira abanyagihugu co kimwe n'impunzi zo mu nkambi za nduta na nyarugusu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu ca tanzaniya james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
ijwi rya amerika turabandanya n'ibiganiro hamwe n'amakuru tubafitiye muri kano kanya nyuma y'amezi atari make hadutse injyane mugambo utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu burundi senel n'inyuma y'aho leta ihagarikiye ibikorwa byose vya politike vy'uwo mugambwe impande zidacana uwaka muri uwo mugambwe muri iki gihe ntizumvikana ku murongozi w'imfatakibanza yatowe mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umushingamateka agaton rwasa avuga ko ari we akiri umukuru w'uyo mugambwe yavuganye kandi na terence manirambona we n'umuvugizi w'uyo mugambwe agaton rwasa niwe atangura avuga ico yibaza ku murongozi w'imfatakibanza umugambwe senel uvuga ko washizeho akabatemerwa n'abatandukanye bamwe bamwe reka ntagendwa n'ubuswakanyi nk'ubundi bwa mbere na mbere icyo mwomenya ni uko ibiro bikuru by'umugambwe bitwarwa n'umukuru w'umugambwe niwe ashobora kubitumako eh, cyane bigatuma ko ni- ni- n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari we awuserukira imbere y'amategeko iyo havuye umukuru w'umugambwe nta biro bikuru rero byigeze bikorana rero kugira ngo byige icyo kibazo keretse ako kadumbi k'abantu cumi kiyita ngo niyo biro ubwo nibyo biro bikuru by'umugambwe mu gihe ibiro bikuru by'umugambwe bigizwe n'abantu mirongo irindwi na batanu ntawe ntawe uvuga ati iyo nama ya- ba- ba- ba- bavuga ngo barakoze ntawe uvuga ati yarongowe na naka ibyizwe byari ibi n'ibi n'ibi badutse bavuga ibyo nyine bitwaje ngo sindi hafi bagaca bavuga ngo rero ngo ngo ku kibanza cy'umukuru w'umugambwe ngo kiragaragara aho bibaza rero yuko kubera nari nafashe urugendo njya muri tanzaniya bibaza ngo ncamerayo ibyo rero na mayeri bariko barakorana na sndfdd n'umushikiranganji w'intwara yo hagati bariko barakoresha muri ibyo byose ntaho bishikana na hatoya ariko muravuze ko ah, umukuru w'umugambwe yari ahari ariko amatwi yadusumira ah, ivyo biro nyene bivuga ko vyabakuye mu- mu- muri ico kibanza bikura bisunze ingingo iyihe itegeko irihe reka kugira ngo ba- bavuge yuko umukuru w'umugambwe atahari ni mu gihe aba yapfuye mu gihe aba atagishoboye kurangura amabanga kubera kumbure uburwayi cyane kubera iyindi mpamvu none sin- sinda- sindiho narapfuye sindi muzima eswe ndagwaye ndasinzikaye ku buryo nturangura ibikorwa byanje sinonda ku kazi ka misi yose none ibyo bisunze nabo ni biki kugira bavuge ngo ikibazo cy'umukuru w'umugambwe kiragaragara mu vy- mu birego ayo mategeko babesha ngo ngo bahagarare ama- ngo- ngo- ngo- ngo ikurikizwa ry'amategeko baragumutse ahubwo ubu bakwiye gufatirwa ibihano nk'abagumutse mu birego bashikiriza bavuga ko mwebwe muhonyanga amategeko agenga umugambwe gushikaho haba ah, n'ubwo ko hashobora kuba ubwicanyi hagati y'abari mu mugambwe ari naco catumye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati buhagarika ibikorwa vy'uwo mugambwe nk'uko vyatangajwe ivyo birego vyovyo mubivuga kwiki nibaza ko ari ibyo bategura mu mitwe yabo ibyo bifuza gukora none ubwo bwicanyi hari aho murabwumva hari aho murumva abaryanye ngo bariko bapfa umugambwe ivyo ni ivyo bitwaje kugira nyine umushikiranganji afate ingingo zitagira umutwe n'amaguru ngo baburizemo ibikorwa by'umugambwe kuko intumbero yabo ni uko umugambwe umugambwe bawuzimanganya basigare bakorera sndfdd nk'uko nyine banye bayikorera ibanga ubu rero baragiye ahabona twaronse kandi akanya ko kuganira na terence manirambona ku rundi ruhande umugambwe senera mushikanahe terence manirambona murakoze cane gose ku kanya mutari kugira ngo tuganire nashaka cane cane tuvuge ku njyane zimaze igihe mu mugambwe senera ejo bundi eh, mwara umurwi nshingwabikorwa w'umugambwe waragenye umufasoni marie immaculee ntaco bakimvuna mu kibanza c'umukuru w'umugambwe ariko ico kibanza uh, umukuru wa senera wa kera rwasagatongo aracavuga ko ari gwiwe ibintu vyifashe gute muri iki gihe nivyo icuka umugambwe senera umazemo mbere kigoma gikwize umwaka wose ko gisari catanguye mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze ariko kigenda kumera nk'igiye habona mu kwe cumi na rimwe uko vyifashe rero mu nshingamateka imagire ntaco bakimvuna ntiyagenwe nk'uko bongona kugenwa kuko n'amategeko y'umugambe atanga uburenganzira bw'uko iyo umukuru w'umugambe atakihari canke yagiye mu mabanga yiwe umunyamabanga mukuru w'umugambe niwe ategura ikoraniro kaminuza n'uko inasubirizwa ariko nawe ntiyashimye gufata ayo mabanga bimaze kugaragara yuko ateka akora ibikorwa ahabwa n'amategeko y'umugambwe turasoma amategeko dusanga yuko uwuca akora ibikorwa bikurikira uri mu bikorwa by'umugambwe asumbya imyaka abandi uwo nawe rero ni mari imakire ntashobora kwivuna kandi ko arangora ibikorwa aba ari umukuru w'umugambwe arongora ibiro bikuru by'umugambwe ubwo rwego ni rurongora umugambwe mugakomaza imbere gusumbya imyaka abandi niko amategeko y'umugambwe bivuga muravuze ko umukuru w'umugambwe w'icyo gihe atarahari ariko uyu mukuru w'umugambwe ari mu burundi kandi aremeza ko ari we akiri umukuru w'umugambwe kandi ko iyo ngingo mushobora kuba mwayifasha igihe yari agiye muri tanzania mu kanya gatoya iyo ngingo se yafatiwe kuko ikibazo kimaze umwaka wose n'utwigoro twakozwe kugira ngo kumbura icuka gihoshoroke hama gusaba yuko abantu bicarana kugira ngo ibikorwa by'umugambi bibandanye bikanka kumva mbere n'ubushikiranganji bugezwe by'ikurikirana ry'imigambwe bamusabye yuko yohuza impande zishamiranye hanyuma harageze n'igihe twicara adusaba n'imbabazi maze turaba twiyumvira ko ibikorwa bizobandanya hanyuma tubona ibikorwa biguma bigorana afata ingingo zo kwirukana bamwe n'abandi bigihuye n'amategeko urumva rero ingingo ntihafashe kubera atari ahari ariko twasomye amategeko aca dusanga hari ibintu byinshi cyane bituma atuba gishobora kurongora umuganga nk'uko twabishikirize itariki ya kane y'ukwindwi uno mwaka ivyo bintu byose rero ntiyashoboye kunavyisigura ko ngira ngo gushika uno munsi ntaco yigeze bivuga ko
ikiganiro cyose cyuzuye frederic nkundikije ahejeje kugirana n'umushingamateka agaton rwasa hamwe na terence manirambona ho muri senel muzocumvirize ku wa gatandatu muri muri isanga duce duha ikaze mugenzi wacu ejo ni mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima agiye kutuyagira ivy'ibiyovyabwenge raporo ya bibiri makumyabiri na rimwe y'ibiro bya onu bishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ibyaha unodc igaragaza ko abantu bagera kuri miliyoni magana abiri mirongo irindwi n'eshanu bakoresheje ibiyobyabwenge mu mwaka bibiri na makumyabiri mu gihe abagera kuri miliyoni mirongo itatu n'esheshatu muri uwo mwaka barwaye indwara ziterwa n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge iyi raporo kandi igaragaza ko mu myaka makumyabiri n'ine ishize ububata bw'ibiyobyabwenge nk'urumogi bwikubye inshuro enye ku isi ijanisha ry'ingimbi n'abangavu babona ko iki kiyobyabwenge ari kibi ryagabanutse ku rugero rwa mirongo ine ku ijana nubwo hari ibimenyetso byerekana ko kunywa urumogi biteza ingaruka nyinshi zinyuranye mu bihugu byinshi kuri uyu munsi wa none urubyiruko rurakoresha ibiyobyabwenge ku rugero ruri hejuru cyane kurusha abarubanjirije hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge gitangaza ko ikiyobyabwenge cyitwa kushe kigizwe n'uruvange rw'ibinyabitabire binyuranye ndetse n'ibimera kirimo kugenda gikoreshwa cyane mu rubyiruko rwo muri sierra leone ibice makumyabiri na bitanu by'idolari ry'amerika gusa biragura ingano y'iki kiyobyabwenge ifite ububasha bwo kubata ku rwego rwo hejuru abagikoresha
ingano nkeya cyane yacyo gusa irahagije ngo umuntu atakaze ubwenge mu gihe kigera ku isaha iki kiyobyabwenge cyitwa kush uruvange rw'ibinyabutabire rwisanisha n'urumogi muri iki cyumba cyuzuye umwotsi mu mujyi mutoya urubyiruko rw'abanyasiyera lewone rwahahuriye ngo rugure ibyo rwamenyereye benshi muri bo ntibaranagera mu cyiciro cy'ubugimbi ku bice hafi makumyabiri na bitanu by'idolari rya amerika doze imwe igura iki kiyobyabwenge kirahendutse kandi byoroshye kukibona kurusha uko wabyumva abanywi bacyo babwirwa no guhondobera bikabije ndetse no kugenda badandabirana mu myaka mikeya ishize kush imaze kwangiza bikabije ubuzima bw'urubyiruko rwo muri sierra leone
bambwira kweza umubiri wanjye ugaca ukubiri n'iki kintu kuva ntangiye kukinywa mu myaka itanu ishize umubiri wanjye cyarawubase ngomba kugura imiti ariko nta bubasha mfite bwo kukikuraho rero birangoye cyane
Ibrahim Koroma ni umukozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage kuri uyu munsi Ibrahim yaganirije ababaswe na kush bagera ku ijana ababwira ku bubi bwayo nta mibare izwi y'urwego rwa leta yewe nta n'ubushakashatsi burakorwa kuri iki kibazo kirimo kwiyongera kubw'ibyo umubare nyawo wabo kigiraho ingaruka nturamenyekana ariko Ibrahim arahangayitse cyane we ubwe yiboneye by'iki kiyobyabwenge gikora
Young people are dying. Young...
urubyiruko rurimo gupfa urubyiruko rwashize dukeneye ingamba zihuse kandi zihamye ngo harebwe ko urubyiruko rwakurwa ku kunywa iki kiyobyabwenge naho ubundi kuri ubu rwose biteye ubwoba cyane
iyi nyubako y'ibitaro ni umwihariko wagenewe abarwayi barimo gufashwa kuva kuri koshi aba basore bafungiranwa aho baba mu gihe kingana n'ibyumweru biva kuri bitatu kugera kuri bitandatu mutwe abarwayi bahabwa ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe bagategurirwa n'amasomo abafasha kuruhuka arimo siporo zinyuranye bakigishwa n'ubudozi gusa imbere y'ikiyobyabwenge kibata ku rwego rwo hejuru imbaraga z'ubushake buri gihe siko ziba zihagije ku basezererwa mu gihe amikoro y'ubufasha bwo kubakurikirana kiri makeya ikigero cy'abasubira ku kinywa kiracyari hejuru
twerekeje kamera yabungabunga ubuzima ku batuye i Nairobi muri kenya tubabaza ku ikoreshwa rikabije ry'ibiyobyabwenge mu rubyiruko ibi ni bimwe mu byo badusubije
abantu bamwe barahangayitse cyane hano nta bisubizo bafite ku bw'ibyo bakiyegurira ibiyobyabwenge yego nibwira ko iki ari cyo gisubizo cyiza kuri bo
hari ubwo abantu bibwira ko nibakoresha ibiyobyabwenge wenda biri buze kubafasha kwiyibagiza ibyo barimo gutekereza n'umuhangayiko bafite ntekereza ko iyo ari impamvu ikomeye
ntekereza ko ari ikibazo gikomeye rwose nibwira ko ari uburyo bwo kugira ibyo wihuza cyane cyane kuri benshi muri twe
ibiyobyabwenge ntabwo ari igisubizo kuri buri kimwe ushobora gufata ibi biyobyabwenge ariko ntubikoreshe nabi gukoresha nabi ibiyobyabwenge bishobora gutera uburwayi ubwo burwayi nabwo bugatera urupfu
dukeneye gutanga inyigisho nyinshi ku ngaruka z'ibiyobyabwenge ingaruka bigira ku buzima bwabo n'ahazaza habo urabona ikiba mu buzima nyuma yo gukoresha ibiyobyabwenge ushobora kuba wibwira ko umeze neza ariko ejo bizagira ingaruka ku buzima bwawe bwose no ku hazaza hawe hose ibiyobyabwenge si igisubizo kuri buri kimwe habe na busa
muganga frank njenga umunyakenya w'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe akorera ku bitaro bya Chiromo Hospital Group muri kenya aradusobanurira byinshi ku kuntu ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge ryangiza ubuzima bwo mu mutwe bw'urubyiruko
turi ku muhanda w'amayira abiri aho abantu barwaye indwara zo mu mutwe barimo kwiyahuza ibiyobyabwenge ndetse n'abiyahuza ibiyobyabwenge bakarwara indwara zo mu mutwe aha ndashaka kuvuga niba urugero urwaye indwara isanzwe mu mutwe nk'umuhangayiko ukwiheba cyangwa yewe n'izikomeye cyane nk'iy'ibisazi bya shizofureniya iyo guhindagurika bikabije kw'ibyiyumvo izwi nka izwi nka bipolar mood disorder ushobora gukoresha ibiyobyabwenge cyane kurusha umuntu udafite uburwayi bwo mu mutwe ku rundi ruhande niba urugero unywa inzoga bikabije cyangwa ukaba unywa urumogi rwinshi ibyago by'uko uzarwara indwara zo mu mutwe biri hejuru cyane rero uruhande wabireberamo rwose iyo ni isano igaragara iri hagati y'indwara zo mu mutwe n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge turabizi ko nta gushidikanya kunywa urumogi rwinshi igihe kirekire urugero bidateza indwara zitandukanye zo mu mutwe gusa ahubwo ahubwo binafitanye isano no kurwara shizofureniya hakiri kare kandi nta gushidikanya ko shizofureniya ari imwe mu ndwara zikomeye cyane zo mu mutwe dukunze guhura nazo ku bakoresheje ibindi biyobyabwenge hari izindi ndwara zo mu mutwe nk'agahinda gakabije tubona abantu bakoresha kokayine urugero bakunda gufatwa n'agahinda gakabije abantu bakoresha eroyine bashobora kugira ibihe bafatwa n'agahinda gakabije nubwo rimwe na rimwe nk'uko twabivuze mbere ari igikorwa cy'ibyerekezo bibiri abantu barwaye agahinda gakabije bakoresha kokayine abakoresha kokayine barwara agahinda gakabije rero tutabyinjiyemo byimbitse hari isano ya hafi ifatika hagati y'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'indwara zikomeye zo mu mutwe igikorwa cy'ingenzi kuruta kuri leta iyo ari yo yose ni ugushyiraho gahunda zo kwigisha kubera ko birumvikana kwirinda biruta kwivuza gahunda zo gusuzuma hakiri kare kandi iyo mvuga gusuzuma hakiri kare mba mvuga kuri gahunda zafasha mu gutahura izi ndwara mu mashuri yisumbuye muri za kaminuza leta ya kenya yakoze icyo twise igerageza ry'ishoramari mu rwego rw'ubuzima bwo mu mutwe twatunguwe no gusanga ahantu ho gushora imari mu buzima bwo mu mutwe atari mu bakuze ahubwo ari mu bana
intambara y'abitandukanije n'ubutegetsi muri kameruni ubu iri mu mwaka wayo wa gatandatu yahitanye ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi mu gihe abagera kuri miliyoni ebyiri bayirokotse bo bahanganye n'ibikomere by'ihungabana mu mujyi wa bafusamu umurwa mukuru w'akarere k'uburengerazuba bwa kameruni ikigo cyita ku barwaye ihungabana gifite umubare munini w'abasaba kuvurwa barenze ubushobozi bwacyo buri cyumweru aminata umusa ajya gukurikira gahunda y'ubuvuzi bw'imivugire itegurwa n'ikigo mission 21 trauma healing and resilience center ageze ku cyiciro cye cya gatatu cy'ubuvuzi ariko na n'ubu ntarabasha kuvuga atarira mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani musa n'umugabo we bahunze intambara ishyamiranyije ingabo za leta n'imitwe y'inyeshyamba ziyonkoye ku butegetsi mu burengerazuba bwa kameruni berekeza muri nigeria icyakora muri urwo rugendo avuga ko umugabo we yaje kurwara hanyuma agapfa musa avuga ko amaze hafi umwaka wose atarabasha gusinzira
akenshi iyo nje ku ivuriro numva ameze neza iyo naje mu nama nk'iyi hanyuma nkataha ubwo mbasha gusinziraho gake nyuma y'igihe gito ibitotsi bihita byongera bikazimira urugendo rwo gukira rutangirana na gahunda y'ubuvuzi mu matsinda y'abantu bagera kuri makumyabiri nyuma yaho abaganga bagirana ibiganiro byihariye na buri murwayi ukwe mission 21 umuryango utegamiye kuri leta w'abasuwisi unategura gahunda yo gusura abarwayi mu ngo uramutse unshingiye ubucuruzi mu gihe ndimo kubabara ntacyo nzabasha kubukoresha ariko nubanza ukamvura nkamererwa neza icyo gihe hari icyo nzabasha gukora ubwo vanessa nganga yari afite imyaka makumyabiri nibwo intambara yatangiye ndetse umugabo we yishwe n'abiyonkoye ku butegetsi yamaze imyaka itanu ahanganye n'uburwayi ndetse n'ubushomeri nyuma y'amezi atatu amaze yivuza yabashije gutangira ubuzima bushya muri atoriye ye y'ubudozi
meze neza nize umwuga mushya amasomo ndayasoza banshingiye atoriye y'ubudozi ndashima umuryango mission 21 kuri iki gikorwa cyo kwita ku bantu rimwe na rimwe ibitekerezo by'ibyahise bigenda binzamo ariko meze neza togo lumumba mukongo umuhuzabikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'igihugu avuga ko mission 21 buri kwezi ikora ibyiciro ijana na makumyabiri by'ubujyanama ariko kandi ababukeneye bakubye inshuro eshatu abo bashobora kubuha we think that we as mission 21 we cannot do anything without others dutekereza ko twe nka misiyo makumyabiri na rimwe ntacyo twabasha kugeraho tudafatanije n'abandi dukeneye imiryango itegamiye kuri leta n'abavanywe mu byabo kugira ngo dutsindire ihungabana loni itangaza ko intambara y'abiyonkoye ku butegetsi muri kameruni ubu iri mu mwaka wayo wa gatandatu imaze guhitana ibihumbi by'abaturage benshi mu babyeyi b'abana bafite bumwe mu bumuga ku isi barimo guhura n'ingorane zo kubona ubuvuzi muri abo harimo n'abo muri nigeria bafite abana barwaye otisme bakeneye ubufasha no gusobanukirwa
christine naji ntajya atangira gushushanya atarimo kumva ijwi rya nyakwigendera michael jackson yirangira gahoro gahoro muri bafure ya sitidiyo ye abifashijwemo na nyina umubyara naji w'imyaka cumi n'irindwi y'amavuko aravanga amarangi muri salo y'umuryango we yahindutse sitidiyo ibihangano bye by'ubugeni bikwirakwiye hasi no ku nkuta mu gihe arimo gukora igishushanyo cy'umugore ubwo naji yari agize imyaka itatu ababyeyi be batahuye ko ahora akunda kwitegereza mu kirere kandi akananirwa kwitaba igihe bamuhamagaye batekereje ko afite ikibazo cyo kumva nyamara bamusuzumisha ntibagire icyo babona hashize imyaka ibiri naji yaje gusuzumwa asanganwa indwara ya autism ibyatumye nyina umubyara nonyi mike naji afatwa no kwiheba
mu byumweru bitatu atangiye gushushanya
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudutunge murumva ko tudahejeje kuban- tudashoboye kuheza ikiganiro bungabunga ubuzima ariko tuzokibasuramo mu ndwiza n'ivyakunda bidakunze muje ku mbuga ngurukanabumenyi yacu kuri facebook vowa radiyo yacu mu kirabe kiriko ni ngaha rero turangirije ibiganiro vyacu vya kano kanya yakoze nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma diane ni nahazwe nari kuri mikro turasubira saa moya n'iminota mirongo itatu ku yandi makuru azoba agezweho ico gihe mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye vy'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda n'izindi ndimi zose muriko mutwumvamwo aho muherereye